What are my people, in case you're meeting for the first time, I go by the name MC Banuso, son of comedy, Juro Talkative, online Zaddy. I wanna, I, I, and I'm here with the queen herself. Hi guys, I know you talk too much. Now. Not too much. Now we did talk parrot. And eh, so we're here live on entertainment creep. creep. The the matter will bring come. Now here we carry matter. We do. Amebo gossip. You know say. You say before Amebo na batty. Mm. They they gossip. But now, now they come give we vamp better English yeah, gossip. Vamp yes. Yeah, gossip. You know say if they use pidgin English, they swear for you. You go they pay. <laughs> if they use. but if they use real English if they tell you say ọmọ àlè ni ẹ e go pay ah, you but if dem call you bastard you go dey happy because na english dem use no. so now uh, the matter we carry come na about uh, Ooni of ex-wife Queen Naomi Shilekunla eh, okay. uh, they talk say she don go back to her mother's land Akure ilelabosimioko hmm. uh, odoe ogbagbe orisun that's how it is so you know say late in December 2021 mm -hmm. na Naomi comot for. Yeah, eh, Honey House. Honey Palace. house. No house, Palace. Mm, palace. Yeah. Mm, so I always that touch, Uh, eh, come for the palace, mm-hmm. but she, this is then they say she never go out. Say she just still for Lagos or some other place. But now, now don't they say back. she don't go back to her mama. So mm. uh, they say no place like comfort zone. No place like home uh, no be even home comfort zone. na palace eh, and her home which one you wan talk say be. palace no be comfort zone so you don go back to mama house that's the best comfort zone uh, eh, some motivational speaker go dey tell you go dey whine you leave your comfort zone leave your com <laughs> leave your comfort zone <laughs> no live there o oh. where you live your comfort zone na trap o oh. if you leave. Hmm Eh, me wey be say i leave home to feed home last week na him dey send garri from home ma <laughs> drink i for die <laughs> na small e remain i for die eh, eh. so people i dey leave i i leave home to feed myself again like this people wey dey home me dey dey home me dey dey take care of themselves so now naomi don go back home uh, because uh, you know easy you know the pressure after she leave hmm. the palace and. but you know say we no think as say e go be like that. Mm, based on say number one she be virgin wey di onion of ife marry am and secondly she be prophetess. Hmm. so i bin dey think say nothing go fit go wrong. Mm, and they, ah, you know and the thing no too last like that e no reach one year or so e reach one year. break up is a national cake. you understand and now everybody go chop am hmm na wow na break up be that i con dey wonder say wetin con go wrong right now right now you know say everybody dey cheer up mercy chinwo now mm, yes. say ah she don marry everywhere mm, sweet everywhere year. you. we no wan hear one thing the husband mm. na pastor she too na minister you know but we no wan hear say two things go do one thing na who dey talk so. even nowadays to marry dey fear me you you know say you lazy before. no be say lazy ah women women. Hmm. you do them men no Ayaya, do. Yeah, god because the way the relationship nowadays please if you are going into any relationship or you want to marry please uh, na step by step do am slow you slow you wan jump before please uh, people dey fast because if you rush in you rush out. Hmm. and so, now she come go back people come she come you know say she get church. yes so people yes. come dey come her church so, again so wetin she wan dey talk for altar wetin she wan na una make dis woman go die na una una dis mm. osinachi eh, late osinachi because una see when she she for don comot jeje na im dey say wetin pipo go talk wetin pipo go talk mm. last last shebi we don everybody don talk wetin dem suppose talk rest in peace why she no leave us why she dey reason wetin people wan talk. you now wait come here no be wetin leave me now say, leave me now mo talk about before wait, why she no leave before. wait na you say wetin uh, why this oh, olori go go dey talk na now wey she get church wetin she wan dey talk for all wait uh as eh. i talk this thing now i talk say i wan cut her head you no cut her hair calm down wait wait wait there are some things in this life that you know if you are reason if you dey reason say uh, wetin people go talk wetin people go talk you no go make progress for but you talk say why wetin she go dey talk for why she go dey lis ten to me why who am i <laughs> who am i for her to lis ten to me bad person dey call me o oh. <laughs> who am i who am i una hear am e dey talk say wetin the only ori go dey talk for altar na she eh, get church. no no no we get wetin but i'm not i'm not saying that what she did is no is wrong or. wetin she dey talk for altar and she don leave her husband. no no wait wait okay imagine person wey dey smoke and e dey tell you okay two smokers, dey advise you. Mm -hmm. two smokers, dey mm -hmm. preach to you wetin you go see them as two smokers dey preach to me. Uh, preach to you about so god. say wait about god. Uh, i mean i first go sort theirself out that. god bless you so ladies and gentlemen <laughs> no na before you go before you go carry your relationship matter or my come go person wey be say na divorcee or come person wey never marry eh eh so wetin you and you know say people wey never marry na then they sabi give advice oh, pass God. <laughs> they can advice. they get relationship advice you go you no go even know where you go ask them for past questions how far your relationship past question <laughs> give me give me na so e be o na so e be you know say this hmm. country. Hmm. anything wey suit you anything wey you know say good for you do am now we she don comot for the. forget about wetin people wan talk. forget about wetin we wan talk we no send you don lis ten na only that period we talk after then we no send you again. that's it yeah. if you die you die. on your own. me i go live. before nko. so ladies and gentlemen na so the matter be please um, comment. subscribe subscribe like we go dey give you feedback. share. We're going to give you feedback. What they do, Antole let me for no cost score. That is yeah, man. We're still here on Entertainment Creep. Creep.